Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi turi mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo baramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya abanyagihugu baba mu misozi miremire ya minembwe mu ntara ya kivu muri repubulika ya demokarasi ya kongo bariko baratera kamo leta kayisaba guhagurukira ikibazo c'umutekano muke giterwa n'ingwano imaze imyaka ibiri hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho icyo twasaba ni uko uh, twaranabisabye kenshi ni uko yakwikubita agashi ikikosora koko ikaba leta y'abaturage ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage ikarenganura abaturage bo muri kano karere ikabona ko n'abari abaturage bayo icyo twifuza yuko kongo yadukorera ni uko icya mbere yaduheza amahoro tukabaho neza popirasiyo ikabaho neza turashaka yuko ituzanira nyine abasirikare ikaducunga abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu minembwe mu Burundi kuva ejo ku munsi wa kane gushika ku munsi wa gatandatu hariko habera igitega ku mugwa mukuru wa politiki igikorane c'imisi itatu gitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi rizogena umunyamabanga mukuru mushasha wawo afurika y'epfo iri mu cunamo inyuma y'urupfu rutangaje rwa jackson tembu yari umushikiranganji muri leta n'umujenama wa perezida akaba yarazwi cyane mu rugamba igihugu gihanganyemwo na covid 19 amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi afurika y'epfo iri mu cunamo inyuma y'urupfu rutangaje rwa jackson tembu yari umushikiranganji muri leta n'umujenama wa perezida akaba yarazwi cyane mu rugamba igihugu gihanganyemo na covid 19 eugenie mukankusi adufitiye ibindi perezida sirira mapoza kuwa kane yatanze ubutumwa bw'ifatanya mu kababaro n'abanyafurika y'epfo avuga ko atunguwe kandi ababajwe n'urupfu rwa Muthembo wari ufite imyaka mirongo itandatu n'ibiri ni uwa mbere uzize covid cumi n'icyenda mu baminisitiri batandatu b'afurika y'epfo barwaye iyo ndwara Muthembo mu cyumweru gishize nibwo yatangaje ko yasanganywe virusi ya korona ubwo yari yagiye kwisuzumisha ububabare bwo mu nda urupfu rwe ruje mu gihe afurika y'epfo ihanganye n'inkubiri ya kabiri ya covid cumi n'icyenda virusi y'ubwoko bushya bikekwa ko yaba ikwirakwira ku buryo bworoshye kurusha iya mbere kugeza ubu afurika y'epfo yemejwemo abantu banduye barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu kandi hapfuye ibihumbi mirongo itatu n'icyenda magana atanu n'umwe nk'uko imibare y'ikigo cya kaminuza john hopkins gikurikirana ibya virusi ya korona ibigaragaza urakoze eugenie siriya ivuga ko abantu bane bahitanywe n'igitero cya mbere cya israel kuva biden atanguye kuyobora leta zunze ubumwe za amerika eugenie mukankusi arabandanya iyi nkuru abashinzwe kurinda ikirere cya siriya basubije nk'uko babyise ubushotoranyi bwa isirayeli mu karere uyu munsi kuwa gatanu igitero cyaguyemo abantu bane bo mu muryango umwe nk'uko itangazamakuru rya leta ya siriya ryabivuze isirayeli yagabye ibitero bibarirwa mu magana muri siriya muri iyi myaka ishize ku bakekwaho kuba abasirikare ba irani boherejwe cyangwa intwaro zashyikirijwe abarwanyi b'umutwe wa hezbollah b'abanyaribani bashyigikiwe na irani amakuru aturuka mu karere avuga ko ibitero nk'ibyo byiyongereye mu byumweru bya nyuma donald trump ari hafi kuva ku buyobozi bwa amerika ibyo bitero bishya biramutse byemejwe byaba bibaye ibya mbere kuva biden agiye ku buyobozi kuri uyu wa gatatu israel yishimiye inkunga ya trump itegereje kureba niba ubuyobozi bushya buzongera gusuzuma ingamba za amerika mu burasirazuba bwo hagati israel yanze kugira icyo ivuga ku byatangajwe na siriya ko abashinzwe kurinda ikirere bayo bahanganye na misile z'umwanzi bakazihanura hafi ya zose igisirikare cyabwiye itangazamakuru rya siriya ko hari hafi mu masaa kumi za mu gitondo ubwo umwanzi israeli yagabye ibitero by'indege hakoreshejwe za misile zaturukaga mu cyerekezo cy'umujyi wa tripoli muri libani zerekeza ahari ubuyobozi bw'umujyi wa hama nta bisobanuro cyakora batanze ku bijyanye n'abari bibasiwe tugushimire eugenie umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburaya charles michel yavuganye ku itelefone na perezida w'uburusiya vladimir putin aho yamusabye kurekura umunyapolitiki atavuga rumwe na leta alexei navalny yasabye kandi ko haba itoza ku isumu navalny yahawe mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri navalny yatawe mu mvuto mu burusiya ku munsi w'imana inyuma y'uko atahutse muri icyo gihugu avuye mu budagi aho yari yagiye kuvurirwa bwari ubwa mbere agaruka mu gihugu ciwe kuva ahawe isumu umuyobozi w'akanama gakuru k'umuryango w'ubumwe bwa buraya charles michel avuga ko yabwiye perezida putin ko uwo muryango wiyamiriza ifungwa rya navalny ukaba usaba ko arekurwa bidatevye asaba kandi abategetsi b'uburusiya gukoresha itohoza ribereye mu muco kw'igeragezwa ryo kugandagura uwo munyapolitiki atavuga rumwe na leta navalny avuga ko perezida putin ari inyuma y'abagerageje kumugandagura yamara abategetsi b'uburusiya baravyiyamiriza bavuga ko atavyemezo babonye vy'uko yahawe isumu vyitezwe ko abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bwa buraya bihweza ibindi bihano ku bantu boba baragize uruhara mu igeragezwa ryo kugandagura navalny ku munsi wa mbere i bruxelles ku mugwa mukuru w'ububirigi ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet naco ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuva ejo kuwa kane gushika ku munsi wa gatandatu hariko habera igitega ku mugwa mukuru wa politike w'uburundi igikorane c'imisi itatu gitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe sendede fdd uri ku butegetsi rizogena umunyamabanga mukuru mushasha wawo azoba aje gusubirira perezida evariste ndayishimiye yabangikanya ayo mabanga n'ayo kurongora igihugu kugeza ubu yaroje buri kaneza ari nairobi muri kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
ahantu ku kibuga cy'indege cya gitega ku mugwa mukuru wa politike aho umugambwe sndfdd uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushima imana kuva kuri uyu wa kane amasengesho azomara iminsi itatu uyu ni umugenzo umugambwe ufise kuva uroye ku butegetsi yo witegurira ibikorwa bikomeye aya masengesho aganisha ku itorwa ry'umunyamabanga mukuru mushasha wawo ritekanijwe kuwa mungu w'iyindwi nyene uwazosimbura evariste ndayishimiye kugeza ubu yaramutoye amabanga hamwe n'ayo kurongora igihugu ibihushanye no ku ngoma y'uwo yasubiriye pierre nkunziza kuva ndayishimiye aroye mu mabanga amasengesho ya leta ay'umuryango wiwe n'ay'umugambwe yamatangurirwa muri paruwasi za katolika ayugururiwe muri kriste ku gitega musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega mu ishengero rya katolika simon ntamwana niwe yasomye misa akaba yashimiye imana yarinze uburundi umwaka ushize wose yagiriye kahamagarira abategetsi cane cane gukorera abarundi bose batavanguye kubwiwe si ngombwa ko abantu bagira ivyiyumviro bisusa kugira ngo babane neza musenyeri mukuru simon ntamwana muri umugambwe utwara igihugu uno munsi mukaba kandi mwemera kirisiti ndabahanuye nini mwigane kirisiti mugize uburundi amaba bunyoshe kuko mubukunze kandi kubera icyo mukabwigura imana yaradutegetse gukora no gukoreranira tutibagiye mbere gukorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere twese ugusonera ni ukwitwararika umuntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamo nturinde ko dusangira n'ivyiyumviro si ngombwa ivyo bizoza hanyuma nabonye ko undaba ryiza ivyo bizoza biriruka ninagushima umutima uzoba wanyeretse uzoba wanyakiranye uwo mutima nawamenyesha ko ushoboza abantu guharira n'ababiciye ababo no mu gihe gihe bataba basabye imbabazi asaba indongozi kuwubiba inkurikizi y'uko kugirira neza mugenzi wanje niteba kwibonekeza nca ndamusonera ndamwereka agaciro kiwe ndamwubaha nawe ahari aca yiyumva aca ashaka ko dufatanya urugendo tubwirizwa rero kwama turi abatabazi ba bose ntihagire umuntu n'umwe yumva ko asigaye inyuma cange ko aterewe iruhande ico cubahiro n'urwo rukundo bibwirizwa gushikira n'urya nita umwansi wanje urya nyene yampakije urya nyene yanyiciye urya nyene yanyiciye maze ngasa n'uwumukura ku mutwe amakara yaka ariko aramuturira inyigisho ya kristu niyo idusaba kurikuriranira ikibi twagiriwe naho mbere nyine kukitugirira atubarerekana ko yacigayeko kandi atakigisubira perezida evariste ndayishimiye ku muhingamo ahagaze aho yasubiriye yahimbarije hagati y'abanywanyi ba sende dfdd ubwa nyuma kuwa mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yashimye kubona amatora yamushikanye ku ntebe iri hejuru y'izindi zose mu gihugu atakurikiwe n'imvururu nk'uko byari bimenyerewe mu burundi umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye imana ntiyaduhaye umukuru w'igihugu gusa yaratwuhiririye iduha n'ibindi byinshi yaraduhaye umwana ikiduha n'aho tumurerera hari amahoro erega ntawe usamara induru ivuga kare twahora tuva mu matora ukabona abanyamigambwe basubiranyemwo ukabona mbere niho abantu batanguye kwicana none twebwe twahejeje amatora hataba ituze byerekana yuko imana twarayisenzira twumvira iraduha indongozi z'ukuri yongera ikiduha n'amahoro kugira ngo izo ndongozi zironke aho zisukurira abenegihugu hari amahoro muri ano masengesho kiretse abanywanyi b'umugambwe cndfdd n'indongozi zawo ku rwego rw'igihugu n'intara yanitabwe kandi n'indongozi z'amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga acuditse n'ubutegetsi ni akaryo kandi ho guterereza amafaranga n'ayandi maturo afasha mu kubaka igorofa ririko ryubakwa igitega cndfdd witiriye igicaniro c'imana uwo mugambwe ukaba ugomba kuko urunganwe rw'abakunzi bawo ruzokurikirana ruzokwama ruja kubahimbariza rwibuka ku bwabo aho umukama yabakuye eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi senidh watangaje ko utewe impungenge n'ukugene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye ni mu gihe amashyirahamwe yigenga avuga ko abana barenga ijana bahohotewe mu kiringo c'umwaka umwe bamwe muri bo bahasize ubuzima abandi baraborezwa igufa umugwi w'igihugu senidh wemeje ko watanguye amatohoza yimbitse muri ico gisata ibindi kuri nkuru murabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru kubw'umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu cndh komisiyo nationale independante des droits de l'homme mu gifaransa ihohoterwa ry'abana mu burundi ryarenze ihaniro ni irya mbere uwo mugwi uhaguruka ukavuga ko ihohoterwa ry'abana ryabaye ndanse mu kiganiro wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu i bujumbura uwo mugwi watangaje ko abana barenga mirongo itanu bakubaguwe abandi bagahohoterwa ubuzima canke bakicwa mu kiringo c'amezi atandatu aheze uwo mugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu wavuze ko nka bose bari munsi y'imyaka cumi n'itatu ko abenshi bishwe mu buryo budasiguritse abandi bakanyuruzwa n'abarezi mu ngo utanga akarorero ku mwana wo ku musozi munagana muri komine kiremba mu ntara ya ngozi yivye ivyo kurya mu nkono y'umubanyi kundwi iheze umuvyeyi wiwe mu kumuhana akamuturira ukuboko kw'iburyo mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze naho umwana w'imyaka itanu yarakubiswe arasinzikarizwa ubuzima na mukase ahitwa ku interekwa karitiye gihosha mu gisagara ca bujumbura mu matohoza y'uwo mugwi kandi mu kwezi k'umunani grenade yaratewe muri karitiye ya gahahe kw'ibarabara cumi na rimwe muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura yica abana batatu hamwe n'ibindi uwo mugwi uvuga ko ukiriko uratohoza ko uwo mugwi cndh uvuga ko iryo hohoterwa rikabije konsolata habimana nicegera c'urongoye uwo mugwi nta muvyeyi umurezi canke umwigisha arekuriwe guturubika canke guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo kubaheba canke kutabitaho bikwiye umugwi w'igihugu cndh usavye abanyagihugu bose muri rusangi abavyeyi abarezi abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko guhohotera agate agateka k'abana ari icyaha gihanitse umugwi w'igihugu wigenga fndh urasabye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya kugira bafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akurikizwe kandi yubahirizwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze urunani fenadeb rw'amashirahamwe yigenga aharanira agateka k'abana mu burundi rwabwiye ijwi rya amerika ko agateka k'abana barenga mirongo itanu kari kamaze guhohoterwa kuri abo hiyongera ko abarenga amajana abiri batwawe gukora ibikorwa biruhisha cane cane muri tanzania bakuwe mu ntara zo ku rubibe n'igihugu c'uburundi ku mwaka uheze isidor nteturuye umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu muri fenadeb yabwiye ijwi rya amerika ari bujumbura kugwa rufa rufatwa nk'urudandazwa rw'abana nk'ikomine yarengeje urugero mu minsi iheze ni mu ntara ya rutana ikomine yitwa mpinga kayove abana bashika ijana na mirongo itandatu na batatu bose ahanini ari abahungu bakekwa ko baba bagiye eh, guca ingero mu gihugu ca tanzania mu ntara ya cibitoki nk'akarorero abana barenga ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo irindwi mu ntara ya cankuzo hari abana baba igihumbi n'amajana icenda nabo nyene bahevye ishure turavye aho baherereye tukaraba ibigirirwa muri izo ntara n'ayo makomine tukaraheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashure n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi abo bantu rero b'ibipfamutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanyi bariho mu burundi umugwi w'igihugu ujejwe agateka akazi na muntu nawe wavuze ko uriko urakenguza neza mu gihugu cose ingene ico gisata cifashe umugwi w'igihugu wigenga CNDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri vy'ihohoterwa ry'agateka k'abana mu ntumbero yo gushikiriza eh, raporo leta no guhimiriza abenegihugu kubahiriza no gukingira agateka k'abana mu kurangiza abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana ko bokwitura ibiro vy'umugwi w'igihugu wigenga CNIDH biri igitega makamba ngozi no ngaha nyene ku cicaro ca CNIDH canke bahamagare ku nimero mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo indwi na rimwe mirongo ibiri n'imwe amashami yigenga asaba uwo mugwi ko wogira inama leta ingene abafatiwe muri bene ivyo vyaha bahanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo bituzwe burundu pierre claver nkuru kigali kubw'ijwi ry'amerika tugushimire pierre claver bamwe mu banyagihugu baba mu misozi miremire ya minembwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze imyaka irenga ibiri mu ntambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho basaba leta ya kongo kububahiriza umutekano muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kugira abahunze izo ntambara basubire aho bari basanzwe baba umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yaganiye na bamwe mu banyagihugu bo mu minembwe twahuye n'intambara nyinshi nk'uko ah, abantu benshi babashije kubibona tubivuga kandi twakoze ibishoboka byose tubigeza ku nzego zose z'igihugu cyacu zagombaga kubimenya twagize n'amahirwe reka mbyite gutyo yo gusurwa n'inzego z'umutekano zishoboka zose muri iki gihugu zageze hano kandi tuzibwira amakuru nazo zirayibonera ariko rero ah, ntabwo twishimiye imikorere y'izo nzego zose za leta ku bijyanye no kutugarurira umutekano mu karere twebwe kugeza ubu nk'abaturage ntabwo tubona ko leta yananiwe tubona ko nta bushake kuko umwanzi ah, uhungabanya kano karere arazwi aragaragara kandi nta mbaraga afite imbere ya leta ariko rero kuba n'uyu munsi batarabasha gukoresha ububasha bafite n'ubushobozi bafite kugira ngo barangize ikibazo cya hano ni ikibazo ni ihurizo tutabasha kumenyera neza igisubizo icyo twasaba ni uko ah, twaranabisabye kenshi ni uko yakwikubita agashi ikikosora koko ikaba leta y'abaturage ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage ikarenganura abaturage bo muri kano karere ikabona ko n'abari abaturage bayo kimwe na uburenganzira bw'abaturage ba hano dukeneye ko bwubahirizwa abaturage ba hano nk'ubu ngubu murabizi ko tumaze igihe bose abaturage basigaye muri muri kano karere mu bwoko bw'abanyamurenga benshi bahungiye hano mu minembwe niho babarizwa andi moko nayo bamwe bararengutse hano i rurenge abandi baja mu tundi duce ariko siko bose bishimiye kuguma iyo ngiyo kuko bamwe bari batuye hano Reka- kuri aba basigaye hano rero bakeneye gusubira iwabo abanyamibunda bakeneye kuja mu mibunda abanyaminembwe ubwabo ntibabasha kugera mu mihana yabo ngo bayisubiremo bayikoreremo imirimo yabo ubwo burenganzira nibwo dukeneye abantu basubira iwabo kuko iwabo nta mwa nta duyi uhari nta, nta, nta, ikibazo ni leta eh, itabikora neza ariko nta mwanzi uri mu mihana yacu twavuyemo ahubwo leta niyo itadusubizayo kubera icyihishe mu mutima wayo tutazi ariko dukeneye gusubira iwacu tuje guhinga tuje worora atangire yorore ah, dusubire twubake tuje mu- tureke kwicirwa n'inzara hano muri kano kadego twaje guhuriramo icyo twifuza yuko kongo yadukorera ni uko icambere yaduheza amahoro tukabaho neza popirasiyo ikabaho neza mbara turashaka yuko ituzanira nyine abasirikare bakaducunga bagaducunga umutekano n'ibintu byacu icyo nicyo dushaka kandi bakatwegera bakegera abaturage bakavugana n'abaturage badu- bakadukorera ibintu byose byiza Eh, dushaka abasirikare rero bafite ibitekerezo byiza bakunze abaturage n'ibintu byabo guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twagize ibibazo bidasanzwe abantu bahuye n'intambara zabakuyeho ibintu byabo byose by'ubushobozi bibahesha kubaho amatungo yabo barafite yose yaragiye amazu yose yarasenyutse ubu dufite ingaruka zabyo dutangiye kubibona abana ko bararwara bwakiye abasaza n'abakecuru ko barapfa kubera nyine kubura amata bari bamenyere kunywa amata tukifuza kuko muri mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu by'ukuri leta yohaguruka ariko cyane cyane nkivuze leta kuko leta ya kongo twayibwiye kenshi kenshi kabisa tuyereka ibibazo n'ukuntu ingorane dufite bagasa n'abantu batabyitayeho batabifite nk'ubushake tugasaba ko leta ya kongo ihaguruka igakoresha imbaraga zose kugira ngo abaturage bagire umutekano mu by'ukuri bitanashobotse bakiyambaza n'amahanga kugira ngo barebe noneho kuko abaturage bagerageza kugira umutekano kuko abaturage turarengana ntacaha twakoze ntitwandikiwe gupfa no kunyaga ibyacu no kurengana icyo umuturage aba akeneye kuri leta ni uko leta iyo tuzi umuturage ikamuhereza uburenganzira bwiwe ibintu bye bikaba bifite umutekano ariko twebwe twarenganye leta yayireba urakoze vedasite leta zunze ubumwe za amerika ifise umuperezida mushasha joe biden yarahiye icese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abaye perezida mu gihe amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu haba ikiza ca covid 19 n'ingaruka zaco ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu hanze y'igihugu azoba ahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu ca iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuwuyobora haba abanyamerika canke amakungu biteze vyinshi kuri leta yiwe twavuganye na professeur lionel mesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza international alliance university mu gisagara cha san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika frederic bamvuga inyumvira umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari bruxelles mu bubirigi hamwe na gamaliel ndaruzaniye yahoze aserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ari new york baravuga ku kugene joe biden azohangana n'ibibazo bitari bike ahasanze haba mu gihugu canke mu makungu ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane cyane cyane zitewe n'iyi ndwara ya kovide cumi n'icyenda ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatowe washington batoye umuntu wa mbere afite kovide 19 niho bamutoye itariki mirongo ibiri nzero mu bihumbi na mirongo ibiri ejo rero barazigira ibyaho covid cumi n'icyenda yari igeze namwe ndaba abantu bamaze gupimwa bamaze gupimwa bakabona ko bafise iyo ndwara ya covid cumi n'icyenda ngaha muri amerika n'abantu miliyoni mirongo ibiri na zine ni nk'igitigiri cy'abarundi n'abanyarwanda bose bashyize hamwe abanyagihugu bose numva abo bantu ni benshi kandi icyo kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane nk'ibihumbi amajana ane ku buryo ubu aho ikiza kigeze kigeze aho gihitana abantu ibihumbi ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira ikirete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi afise wa covid-19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza kongere kugira bongereze gufasha mu bya ibi bya covid-19 icyiza ni uko amavaksin aramaze kuboneka inshanjo ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo nshanjo zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi nacyo kizofasha ni uko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza cyaranasinzikarije cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya covid 19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu ambasaderi gamariyeri kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo kihasanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni ikibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ija ari nshasha kubitorera inyishu izo tegerezwa kubyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mubona ari ikihe leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu ibyo bibazo byerekeye ubumwe bw'igihugu si bishasha si bishasha kuva kera kuri esikaravage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi nicyo gituma n'uwo bavuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cyerekeye urukoba ikibazo cyerekeye abantu bavuye ahandi rimigara ikibazo cyerekeye abirabure muri antunga n'izo z'urukoba ikibazo cyerekeye na justice pour tous mu gihugu ni ibibazo byamyeho ariko avuga yuko ikigoye ni ingene babitorera inyishu nicyo gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nicyo gituma agize leta amubonye leta yakoze kugira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu ukumbure udaserukiwe mu bantu muri leta nshyashya yakoze ibyo rero ngira nibyo byerekana ko agomba ko ibibazo byose imigwi yose igira kandi bizokwamaho zotererwa inyishu hamwe bashyize hamwe zotorerwa inyishu atamusunikano icya kabiri ikibazo cyabashyikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abukoba rwera bagwanira ubu rukorani bya kesovyo ni uko bagize ingufu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane byarabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubu batewe n'ubu barongora icyo kibazo cyarateye ubwoba rero kuko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugabo iyi ngwano itewe n'ubu barongora itoshoboka cyo gituma baciye bamusabira uburanywa cyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye kigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco biyishe imyerekano yariwe hose kuri bose mugabo gusambura n'izo nzampa gusa ni uburenganzira bwabo igicumuro bakoze rero ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko tumwe rero n'uwo yakora nicyo gituma yahora baciye urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze reka tubandanye bamvuga inyumvira frederic kuri icyo kibazo umwe muri iburaya mwabibonye gute kijya gitero cya bajya abantu bita ko bashigikiye perezida yahora trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko ryari ribaye irya mbere ijya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na cumi na kabiri niba ntihenze ku gihe cy'abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu urabona ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka amerika imazemo imyaka amajana n'amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu ibyo ari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga nti ni ikintu abantu b'abahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya cumi n'umunani biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira ingufu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu bashobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibi na biriya abantu baravuga bati kugira ngo tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu ibyo ari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo ni abantu biyumvira ko bobo babwirizwa kuba basumba abandi burya n'izo ngorane byaba nibyo byabonetse rero hariya kijya gihe itariki zitandatu nshuti mwese muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bafashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fatu alimas karara amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mari kumwe nanje fidel niyongabo ndabasa